murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ikaze nanone mu makuru yacu duhereye ku mupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi aho abatuye ako gace bavuga ko abasirikare b'abarundi bamaze iminsi bambutse uruzi rusizi bakajya gushinga ibirindiro ku misozi miremire irebana n'umujyi wa uvira muri kivu y'epfo aho nyine mu burengerazuba bwa kongo gusa umuvugizi w'igisirikare cy'uburundi arahakana ayo makuru akavuga ko abayavuga gutyo bashaka gusarika isura y'ingabo z'uburundi eloge welikaneza nibyo atubwira bamwe mu batuye muri komine buganda intara ya cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'uburundi babwijwe rya amerika ko biboneye abasirikare b'abarundi baja guka ruzi rusizi rugaba urundi na kongo kuva ku itariki ya gatatu kuno kwezi aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuru b'imitumba muri grupe mayasange iri muri teritwari ya uvira muri kivu y'ubumanuko eka n'amashirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'abarundi zajabutse rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umuji wa uvira muri zindwi zibiri zishize bernard dogotondo umuyobozi w'amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi yabwirijwe rya amerika mu kiganiro yarihaye ko abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano ruba ruri ku marondo mu ijoro kuliingia wanajeshi wa burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji mbulu kamale ambaye amewaongoza tena wakati... harinjiye abasuda b'abarundi bafitaniye amasezerano na mayimayi mbulu kamale yarabayoboye baca sange kandi bari mu misozi ihanamiye umujyi wa uvira baciye sange maze baradubuga hejuru hejuru cane ubu bamwe baboneka kukiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye jewe nk'umwe mu barongozi b'amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi ndavyemeza mfatiye kuvyo niboneye n'ivyo numvise kuko abanyuma bashitse ari sambiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara ariko uru rwaruka rwisanze rutari buhangane n'aba basirikare b'abarundi bari binjiye uko ni ukuri abasoda b'uburundi barahari uyu munsi mu misozi ya kongo jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia. Hiyo ni ukweli, jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya, ya Kongo.
Niko yemereye ijwi rya Amerika. Uko kuri Bwana Tonda ahagarariye amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi avuga umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi wacita ikinyoma ceruye. Colonel Floribert biyerekeye ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritarenze umunota umwe n'amasegonda atanu mu rurimi rw'ikirundi hamwe n'umunota umwe mu gifaransa maze avuga ko abatanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel biyerekeye avugira igisirikare c'u Burundi FDN.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego rwo kwivuna bansi rw'uburundi kuri ayo makuru y'ububeshi urwego rwo kwivuna bansi rw'uburundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare c'uburundi ari ikinyoma cambaye ubusa urwego rwo kwivuna bansi rw'uburundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu ariko umuvugizi w'ingabo z'uburundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye ababwira ahejeje gusoma itangazo ko atakindi kintu co kurenza ko kihari bernard kadogotondo batwara sosiyete sivile mu kiyaya ca rusizi we mugabo yemanga ko abasirikare b'abarundi bamaze no gushinga ibirindiro akibaza ko FARDC igisirikare cha Kongo kibarerekera Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Twebwe tuyumvira ko hari amasezerano hagati y'igisirikare c'u Burundi n'ica Kongo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda c'u Burundi kiri muri Kongo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi usanga usanga hari urudavagi rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa ariko mu mihana y'amagurupema ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba ni uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na fnl hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo ni ukuri uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato niko ashimangira intara ya kivu y'ubumanuko imaze imyaka irenga mirongo ibiri ivugwamwo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka fnl na roge tabara eroge wurikaneza ijwi rya amerika urakoze loge wili kaneza tujye mu rwanda paul rusesa bagenda ukurikiranwaho ibyaha birimo iby'iterabwoba kuwa gatanu yatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe avuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera nabashije impuguke mu by'amategeko professor charles kambanda icyo igikorwa rusesa bagena yakoze kivuze mu bijyanye n'amategeko n'ingaruka gishobora kugira ku rubanza rwe ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi ariko ni ibintu bikorwa cyane mu gihe uregwa abonye ko urukiko rubugamye ko nta mpamvu yo gukomeza kuba mu rukiko cyangwa gukomeza kuba mu rukiko biba bimeze nk'aho ari guha umugisha amafuti akorwa mu rukiko niyo umuntu ashobora kubivanamo n'uburenganzira bwe ni ukuvuga rero ko umwanzuro urukiko rwafata uwo ari wo wose yaba wemeye se cyangwa yaba avuga ati nimukore uko mubyumva biciye byagaciye oya uburenganzira bwo guceceka bugenwa n'itegeko umuntu afite uburenganzira bwo guceceka iyo aregwa ibyaha mpanabyaha kandi igihugu cyangwa leta ntabwo ishobora kumuhata kujya imbere y'urukiko ariko nanone ntawe bivuze ntacyo bihindura leta yo egombye gukomeza niba ishaka irakomeza n'urubanza ariko nanone bagombye gutanga ubundi mu mategeko mpanabyaha ni leta egombye gutanga ibimenyetso kandi igatanga ibimenyetso simusiga yo enaniwe gutanga ibimenyetso simusiga iyo habaye ikintu kitumvikana cyo gukemanga mu bintu leta iregwa uwo muntu umuntu agombiye kurekurura bityo rero kuva mu ruki mu rubanza ntawe bivuze ngo mubugabanyije uburemere bw'ikibazo leta ifite mu kugaragaza ko wakoze icyaha kandi bakagaragaza ibimenyetso musiga kuba yavuye mu rukiko ntawe bimwambura uburenganzira bwe bwo kujurira icyemezo baramutse urukiko rumaze ruramutse rufase icyemezo rusabagirana n'ubwo atagiye kuruburana aba yaruvuyemo ashobora kurujurira yewe ashobora no gusaba ko urubanza rwaseswa so ntacyo bihindura leta irakomeza kugira eriya burden yo kugaragaza ko umuntu yakoze icyaha kandi bagatanga ibimenyetso simusiga
wari ubaye nk'ubivugaho none buriya ko yavuyemo biragenda bite barabireka cyangwa barakomeza gutanga ibyo bimenyetso nyuma
bo barakomeza niba babishaka barakomeza ariko nanone urabona ko mu rubanza nka ruriya rukomeye rukurikirwa n'amahanga iyo umuntu aruvuyemo kandi atanga kandi atanga impamvu zifatika kandi zarize n'abanyabihugu yavugaga ku rubanza rutangira ati umuntu agombye kubona fair trial ni ikintu gikomeye cyane kizateza ikibazo leta y'u rwanda ngira ngo n'abapartners babo bakorana bashobora kuzakemanga imikorere ya nini ikindi kintu kuba urukiko rwemeje rwemeje ngo ngo ntawe yatsimutswe ngo uriya mugabo ngo uriya mugabo yamuzanye ngo yamuzanye ku giti cye ubundi ikintu cyose umuntu prive akoranye na leta gihinduka igikorwa cya leta hari hari hari concept ya state um, state act umuntu utumiye na leta aho akoze nyine akoreye mu izina rya leta eba leta so kuba avuga ati ibintu byose mbabwira ntabwo mushaka kubyumva muba mukubirana bityo rero nta nta butabera neteze kubona muri uru rubanza urabyumva ko ari ibintu bikomeye kandi abanyamahanga niyo bashaka kureba none biriya yakoze biraza kugira ingaruka ki ku butabera bw'u rwanda cyangwa se ku isura y'u rwanda muri rusange mu bijyanye n'amategeko ya mu bijyanye n'amategeko urabimva ko tuvuge judiciary muri rusange abapatina bafasha ubutabera mu rwanda bashobora bashobora kuzabishingukamo bamwe bakavuga ati amafaranga dutanga mu kwigisha mu guhugura mu gufasha mu butabera niba tufasha ubutabera bumeze gutyo tukaba tumaze imyaka ingahe tubikora urabimva ko bashobora kuzabivamo nanone bifite ingaruka ku bantu biga amategeko mu rwanda biriya burya yo abanyeshuri bari mu mashuri y'amategeko mu gihugu baba bakurikira imanza neza zose cyane cyane imanza zikomeye nka kuriya bavuga bati nanjye ne nzarangiza nzaba nka omujaji runaka nzaba nka omwavoka runaka iyo urubanza rufashwe kuriya urabumva ko uba uteye uba ubuze abanyeshuri morale ikindi n'abantu biga amategeko mu rwanda bishobora kuzabagiraho ingaruka muri wo kubona akazi mu bihugu bituranye n'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na nigena roje mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa nicole giraneza abahanga mu by'imibanire bemeza ko nta rugo rwubakwa nk'urundi ndetse nta n'urutagira ibibazo ahubwo bagashimangira ko uburyo bwo kubikemura ari ryo hurizo riba ritegereje benshi kuko mu miryango itandukanye usanga aba bana hari amakosa bashobora gufata nk'ayoroheje bakanatekereza ko ntacyo atwaye ariko ugasanga ingaruka zayo ziremereye cyane wowe uduteze amatwi wakwibaza utese uyu munsi tujye kuganira ku ki nshuti bakunze ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bucuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu wowe uduteze amatwi uze kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ntukure urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
buri muntu wese akenera inshuti nziza mu buzima by'umwihariko abahungu n'abakobwa iyo bakura bakenera inshuti mu buzima bwabo gusa umuntu wese burya ntaba inshuti nziza kandi ntibyoroshye mu buzima bwa buri munsi kumenya niba burya inshuti ufite ari nziza cyangwa atari nziza ubucuti si ikintu cyiza ngo gihite kirangira ariko ubucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ni kimwe mu bintu bitavugwaho kimwe na benshi dore ko usanga hari bamwe bavuga ko hariho hava ingeso mbi zirimo no gutuma abashakanye bacana inyuma muri iki kiganiro rero twifuje kumenya icyo abaturage batandukanye bavuga kuri iyi ngingo mugenzi wacu rugamba jonathan yaganiriye na bamwe mu batuye mu karere ka nyarugenge maze abenshi bavuga ko ubucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu nta kibazo byagakwiye guteza mu gihe ubwo bucuti butagamije gukurura ingeso mbi reka tubumve turagaruka mu kanya ubucuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu akenshi nyine usanga uko mwari mukibanya akiri ingaragu bisa nk'ibigabanutseho kuko urumva we abateye indi ntambwe agiye mu kindi cyiciro ariko ntibivuze ko mudashobora kugirana ubucuti ni ukuvuga ngo ntekereza ko byagira ingaruka mu gihe wowe ubwawe washatse hari limite utiha nk'umuntu washatse kuko uburyo umuntu yashatse hari ibintu bimwe na bimwe ageraho akaba yagabanya kugira ngo nyine yubake umubano we neza n'uwo bashakanye kuvuga ngo umukobwa twari inshuti agakora ubukwe wumva biragoye kuba nanone bwabo ubucuti bwanjye nawe bukomezanya kereka ubucuti bwakomezaho ni uko twaba twarigeze kumenyana gusa tukabana mu buzima busanzwe nyine wenda mubaza uko urugo ruba rwifashe ntange wenda ngira ngo ampe ibitekerezo by'uko yasanze urugo ruba rumeze kugira ngo nanjye bizamfashe icyo ntekereza ku bucuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu nta kintu gihambaye nibwo kuba ushatse ukaba ufite inshuti n'ubundi z'abasore nta kuntu mwarekera aho kuba inshuti ngo ni ukubera yuko washatse ariko biterwa n'ukuntu ubundi ubucuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi bimuhoramo cyangwa iki ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye nk'umuntu mukuru urumva aramutse asanze hari ikibazo kirimo yabireka ariko rwose njye mbona nta kibazo kibirimo rwose nk'umuntu aba akeneye inshuti arega mu byiciro byose mu ijambo rimwe nyine ibiganiro biragabanuka nyine haba hagomba kuba limite kugira ngo wirinde ibintu bimwe na bimwe hari abakobwa babiri sava ariko yaje umukobwa n'umuhungu ubucuti bukomeza kubaho ariko bukagera bugarukira bushaka kuvamo ikindi kintu kitari cyiza biterwa n'ubushuti uba ufitanye n'umuntu ariko ndaguha urugero nk'abashuti muba mwarateretanye umuntu mwarahuye bitewe no guteretana muhurira mu, mu, mu buzima bwa gisore mwish- m- kwishimisha mu bundi buryo byanze bikunze iyo ushatse bisaba ko ugira ubundi buryo ubakontorora ukabirinda cyangwa se ukagabanya ubwo bushuti kuko bishobora kugusenyera ukamenya ngo runaka t- duhujwe n'iki ngiki byanze bikunze ni intuma ki expose imbere y'umugore wanjye byadutandukanya cyangwa se yansenyera cyangwa bikaba byatuma nca inyuma uwo twashakanye ariko iyo umuntu ari inshuti yawe iyo ushatse ntabwo bivuze ko inshuti zihindura ni ibintu bisanzwe nyine bisanzwe bibaho ariko usibye ko abantu nyine babifata ukundi kuntu ariko njye ntekereza ko ari ibintu bisanzwe icyo mbitekerezaho umuntu washatse n'utarashaka twegera ku bashatse kuko ntabwo tuzi uko twebwe twabyiyoboramo barakoze aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo inshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumve ko kuri bamwe ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu bwose atari ubushuti buganisha mu ngeso mbi muri sitidiyo ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi christella umwanya ni uwawe bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku bucuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu aha turi kwibaza icyo mutekereza kuri ubu bucuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ibi bitekerezo turi kubyakira binyuze kuri nimero ya telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe reka duhere ku butumwa bwa Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke aho yagize ati ubucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ntabwo bwakwizerwa niba nta kindi cyaba kibwihishe inyuma ati ubwo bucuti bwakwitonderwa mu rwego rwo kwirinda amakimbirane ntaho mvukiye Augustin uherereye Nyacyonga ati ubucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu burashoboka mu gihe binyuze mu mucyo ati amakimbirane abaho mu gihe umwe mu bashakanye agize iyo nshuti akayihisha mugenzi we ati burya biba byiza iyo inshuti ibaye iy'umuryango naho uzambaza imana samusoni uherereye mu karere ka nyarugenge ati iyo ngingo ni nziza cyane naho dusaba imana marie devo tuherereye mu karere ka kicukiro ati ubucuti ni ngombwa hagati y'abashakanye n'ingaragu ati kuko bagomba gusabana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi gusa ubwo bucuti bugomba kugira aho bugarukira dukomeza gasasira teogene uri i kanombe ati nta kibazo cy'ubucuti ahubwo byaterwa n'intego y'ubwo bucuti chantal mushimiyimana uherereye mu karere ka nyamagabe ati ubucuti ni bwiza ati ariko nk'ingaragu waba inshuti n'umuryango wose ati cyane cyane ugasabana n'uwo muhuje igitsina mu buryo bwo kwirinda ubushurashuzi nawe nyandwi emmanuel urindera ati kuba inshuti n'ingaragu nta kibazo kirimo ati gusa iyo bakururanye bivamo gucana inyuma reka nsoreze ku butumwa bw'iradukunda maurice uherereye mu karere ka musanze aho yagize ati nta kibazo cyo kuba wubatse ukagirana ubucuti n'ingaragu abo wasize mu bugaragu ntabwo wabicaho ati ahubwo icyakorwa ni uko nk'abashakanye bagomba kugenzura neza niba ubwo bucuti ntawe bubangamiye hagati yabo akunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira kuri iyi ngingo ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubidusangize tuzabiheraho ubutaha mugenzi wanjye yasubirana ijambo nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi tubwire ese utekereza iki ku bucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu iyo abasore n'inkumi batarashakana hari imiryango baba bafata nk'icyitegererezo bakumva ko bakwiriye kuzubaka urugo rumeze nk'urwabo ariko rimwe na rimwe bagatungurwa no gusanga abo bifuza kureberaho nabo bafite ya makosa ameze nk'aho ari rusange mu ngo nyinshi imwe mu miryango yo mu karere ka gicumbi ntivuga rumwe ku bucuti bushobora kuvuka hagati y'abashakanye n'ingaragu bamwe bagashimangira ko biba intandaro y'amakimbirane kuko rimwe na rimwe ubu bucuti buba buhatse ikibi abandi baremeza ko ubucuti bushobora kuba ipfundo ry'imibanire myiza iganisha ku iterambere mugenzi wacu ishimwe honore yaganiriye n'imwe mu miryango bamusangiza ubuhamya bwabo mu kiganiro ejo
kuba abashakanye bagirana ubucuti n'ingaragu ngo birashoboka kandi bikagirira umumaro impande zombi aba ni ntagahinda modeste n'umugore we muragisha imana konsore batuye mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru barasobanura ko bakunze kugira inshuti z'ingaragu kandi nta kibazo ziteye hari inshuti ifite ibyo igamije hari n'inshuti igomba gutanga intekerezo zubaka umuryango urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo uzi ko ari inshuti ariko yenda ikaba igamije kuba ya hari ibyo igamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango nta nshuti dufite iteza ikibazo mu muryango ni iyubaka umuryango ni umujyanama ni uwo watuma agatumika ni inshuti yakunganira mu buryo wagizeho ikibazo akaba wamutuma ahantu cyangwa se mbese ukabona ntacyo wamwishishaho ni umusore ni umukobwa ni umusore ntuse umwana wawe wabura ari gukora ukamu- akagu- ukamugura ikibazo wagize yakohereje nk'amafaranga ntiwakemura ikibazo wagize uvuze ati njyewe mfite ubutaka sinshobora kuba- kubuhinga bwose kuba ati nguhaye amatazi atanu y'umurima nguhinde ubuhinge niba wifitiye ifumbire ugaburire abana bazamuke uwo muntu aba afite igitekerezo cyiza ubu inshuti dufite z'ingaragu turicara iyo baje kudusura tukajya inama tukababwira yuko ari bo rwanda rw'ejo ko bagomba kugira imyitwarire myiza mu bantu babaruta ababyeyi n'inshuti nkatwe ubwo rero iyo wicaranye na- n'inshuti nk'izo ngizo ukababwira ibyo bibazo bakumva barabyumvise wumva nawe wishimye wa musanzu ku muryango w'inshuti ye baba bafite ibitekerezo bizima ukabona ari abana bumva nta nta kibazo nta tiko Ku rundi ruhande ariko hari ababona ubushuti nk'ubu nk'imvano y'amakimbirane hagati y'abashakanye ndetse ngo bifatwa nk'ubushoreke ku mpande zombi uyu ni umuryango wa bizimana bernard na sugira francine kugira inshuti y'ingaragu y'umukobwa njye ndi umugabo nubatse urugo biteza amakimbirane mu muryango ingaruka zigira ni uko usanga urugo rurasenyuka nta- nta- nta- ntibukibashije guhaha umwana ntabakibashije kwiga n'ubu- n'ubuhinzi mu rugo ntabwo bugenda kuko butagitanga n'umuhinzi mu rugo Eh, urugo rugasenyuka gutyo rero ibibazo byateza amakimbirane atekereza ko ndi umudamu nzi ko mfite urugo nkajya gushudika n'umusore runaka ko se yewe ese inshuti y'ingaragu yakugirira akamaro ni iyihe uretse ayo makimbirane yo muri gereza n'imirwano ya buri munsi mu ngo zacu ntayo ufite urugo rwawe ntacyo yakumarira hari ababibona nk'intandaro y'ubushurashuzi bityo bigakurura amakimbirane mu muryango aturuka kuri ubwo bushuti bukorwa hagati y'abashakanye n'ingaragu numvishe ko n'abashatse nabo bagira inshuti zikiri ingaragu kandi ubushuti bukaba ubw'umumaro ngendishimwe honore mu karere ka gicumbi ku bw'ikiganiro ejo
arakoze ishimwe honore ndetse n'aba yaganiriye nabo badusangije ibitekerezo byabo nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi tubwire ese utekereza iki ku bucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
arcade twunga ubumwe ni umukozi wa arikidiyoseze ya kigali ushinzwe ikemurabushyo cyangwa se pasitorale akaba no muri komite y'umuryango agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi mu gihe ubonye ibyabangamiye urwo rukundo ubishyire ku ruhande yongeraho ko izi nshuti zikiri ingaragu bagakwiye kuzibera urugero kugira ngo bazatere ikirenge mu cyawe ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nishimwe ariyete
nitwa arcade twunga ubumwe nkora mu biro bya arikidiyosezi ya kigali bihuza ibikorwa by'ikenurabushyo nkaba ndi no muri komisiyo y'umuryango muri arikidiyosezi Eh, uyu munsi tugiye kuganira ku bucuti hagati y'abashakanye ndetse n'abakiri ingaragu uratangira utubwira ese ubundi umuntu washatse yagakwiye kwitwara gute iyo ushatse uba uhanye isezerano n'umushyingiranywe isezerano ukorera imbere y'ubutegetsi ubutegetsi bwite bwa leta ubutegetsi bw'idini ukaba utegetswe gukomera kuri iryo sezerano ntuhemuke ugakurikiza amahame n'amabwiriza agenga iryo sezerano isezerano ukora uba usezerano kugirana ubumwe buhamye bushingiye ku rukundo ubwo bumwe bukubakira umuryango urabubungabunga urwo rukundo ruba urukundo rw'abashakanye rugira ibiruranga birutandukanya n'izindi nkundu rubagarirwa narwo ruvomererwa rwuhirwa rurindwa ibyonnyi ni uko mwiyemeza no guharanira amajyambere iterambere ry'urugo rwanyu iterambere ry'igihugu cyanyu izo nshingano rero iyo mwashatse mwigomwa ibindi mukabiharanira ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugume- rugende neza iyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru uwashatse rero ahanagarira gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose ibyonyi ukabigendera kure kubera ko rero muba mushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda izo mpamvu zatuma agukeka ndetse uzibere urugero uzereke ko intambwe wateye nabo bazayitera ni iyihe nama wagira abashakanye kugira ngo urugo rwabo rukomeze rukomere ndetse banagumane n'inshuti zabo kandi babane neza cyagiye murimo kumenyana kumenyana bivuga umenye n'inshuti zanjye umenye n'inshuti zawe inziza ni inshuti nziza uwawe aba uwanjye n'uwanjye akaba uwawe bahita baba inshuti z'umuryango baba bagutezeho ko bashinga ikirenge mu cyawe babera urugero rwiza baza kukugisha inama urabahanura nabo kandi bakubera amaboko arakoze arcade twunga ubumwe mwiyumviye ko agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo ukabishyira ku ruhande reka noneho twinjiye muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku kuboneza urubyaro ku bagabo ni ibitekerezo tugezwaho na christelle uwicyeza bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje rero muri aka kanya nk'uko mumaze kubimenyera tugiye kubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse bibutsa ko tugiye kwibanda ku bitekerezo mwatugejejeho ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo bakoresheje uburyo bwa burundu twihuse eri niyo nkuru yagize ati uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ni bwiza cyane ati bizatuma abashakanye babyara aho bashoboye kurera uyu niyo yatwibwiye afite nimero iherwa n'icyenda kabiri icyenda yagize ati abagabo ntibakwiriye kugira impungenge kuko nanjye ndi umwe mu baboneje urubyaro kandi mfite ubuzima bwiza dukomeza byiringiro utaratubwiye aho aherereye ati njye sinshobora kuboneza urubyaro ati umugore niwe ugomba kuruboneza naho Uwiringiyimana Pascal uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yagize ati kuboneza urubyaro ku bagabo nta kibazo kirimo mu gihe mwabiganiro n'uwo mwashakanye mukabyemeranyaho uyu nawe ntiyatwibwiye afite nimero iherwa n'icyenda gatanu kabiri yagize ati abagabo bakuze badagikeneye kubyara babikora kuko byarushaho kuba byiza namwe mudukurikiye nabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira n'aho muherereye dukomereze kuri damascene uherereye i kabuga aho yagize ati gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo yafasha imiryango gutera imbere naho Thomas uri ku kamonyi ati ntabwo gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo mu buryo bwa burundu yakwizerwa iradukunda muri se we ati kuboneza urubyaro ku bagabo bifungisha burundu si ngombwa atari n'ubundi buryo butandukanye bashobora gukoresha atari ko nk'ababyeyi bagakwiriye kubyara abana bashoboye kurera bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibitekerezo mwadusangije tubihiniye aha tuzasubire ubutaha mu mwanya nk'uyu urakoze cyane christelle nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ibitekerezo byanyu akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none cyagarutse ku bucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga ko ubu bucuti bushoboka ndetse ko budateza amakimbirane hagati y'abashakanye
biterwa n'ukuntu ubundi ubucuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi bimuhoramo cyangwa ntawe ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye twumvise kandi abandi nabo bavuga ko ubucuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ahanini ari ubucuti busenya ingo
urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo uzi ko ari inshuti ariko yenda ikaba igamije kuba ya hari ibyo igamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango twumvise kandi arcade twunga ubumwe agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarira urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi mu gihe babonye ibyabangamira urwo rukundo bakabishyira ku ruhande
ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza iyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru uwashatse rero ahamagarira gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose ibyonyi ukabigendera kure kubera ko rero muba mushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda izo mpamvu zatuma agukeka wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe
inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro n'ifatu alima